mwandanye kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na joediani nahazwe zimwe zimwe mu ngingo z'amakuru tubafitiye muri kano kanya leta y'uburundi isaba abepiskopi katolika kutivanga mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu nyigisho baha abakiriso turazi yuko mufite amajambo mukoresha mbabarira amatwi y'ingereranyo muze mukoreshayo mudufashe kugira ngo tugende neza mu matora ya bibiri na mirongo ibiri abakirisitu utekanye
uyu ni umukuru w'inamashinga amateka y'uburundi pascal nyabenda nagira ngo mugabo ndababwire ibiteka ko ijambo ry'imana kubera ko rivuga ukuri hari aho rigera rikabaha rikamera nka wa mugera wo kumena igihute kandi ntidushobora gucisha iruhande nawe ni musenyeri joasha ntahondereye ni umukuru inama nkuru y'abepiskopi katolika mu burundi avuga ko ekereziya katolika ahavuga ko ekereziya katolika ihagaze ku byo basabwa na leta y'uburundi kubwiwe kuva na kera abahanuzi ngo bamyeho kandi hari n'ababizira idoni idoni mu kanyisase mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri make ko ishami mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ryasabye ibihugu bihurikiye muri ryo cane cane ibihugu icenda bihana urubibe na repubulika iharanira demokarasi ya kongo gukorera hamwe mu kurwanya ikiza ca ebola umuyobozi wa oms dr tedros adano yabivugiye brazaville ejo mu nama ya oms igira mirongo itandatu n'icenda y'umugabane wa afurika ni inama bitegekanijwe ko iza guhera batoye umurongozi mushasha wa oms ku rwego rwa afurika hagati aho abategetsi mu vy'amagara abantu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo baraye batangaje ko hagaragaye uwundi muntu yishwe na ebola mu ntara ya kivu y'ubumanuko abaye ugira gatatu mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo Omar al-Bashir yigeze kuba perezida wa Sudani yarengutse imbere ya sentare ejo kuwa mbere kwisigura ku vyaha yagirizwa vyo kurya ruswa nyuma y'amezi ane akuye ku butegetsi n'abasirikare. Bashir yarongoye Sudani mu kiringo c'imyaka mirongo itatu yagirizwa gutunga amafaranga y'abanyamahanga atavyemerewe n'amategeko kandi ngo yaronka utuganuke mu buryo butemewe n'amategeko. Abamukozeko amatohoza babwiye sentare ko Bashir yabemereye ko yahawe amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika na arabiya sawudite abanyagihugu bo ku murwa mukuru khartoum batanezereje n'urwo rubanza benshi bavuga ko ivyo vyaha ari bito cane kandi bije biteba ugeranije n'ivyo bamwagiriza umunyagihugu abduli muhamed yabwiye ijwi rya amerika ko sentare yirengagije ivyaha bikomeye vy'ihonyabwoko kandi ko arivyo vyari bikwiye kubanza ko bamubaza imbere kubazwa ruswa sentare mpuzamakungu mpanavyaha yagirije uwo yahoze ari perezida wa sudani ivyaha vyo mu ntambara ivyaha bihungabanya ubuzima bwa kiremwa muntu n'ihonyabwoko mu ntambara yo mu ntara ya darfur umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika jeje imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo yongeye gutera akamo ko kugarukana amahoro muri libiya mu kiganiro na mugenzi we wa misiri same shukur kuri telefone ejo abategetsi babiri baragarutse ku mpungenge zifatiye ku bwicanyi n'umutekano muke bikomeje kwibonekeza muri libiya bemeranya ko hakwiye kuvugutwa umuti wa politiki abategetsi bavuganye kandi ku gukorera hamwe mu kurwanya imihari y'iterabwoba ya leta ya kisilamu na alka leta zibiri zitumvikana nizo ziriko zirarwana muri libiya yemewe n'amakungu irongowe n'umushikiranganji wa mbere fayez mustafa al sara ikaba ikorera tripoli hamwe n'irongowe na general khalifa haftar radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda ku fm ijana na kane n'ibice bitatu kandi abatwumva turabaramukije twongere tubaha ikaze mu burundi naho niko mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe kugira mwumve ijwi rya amerika mu burundi ku mugoroba muca muja kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri ahandi mutwumva ikibiriraho ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya facebook yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze mukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi aherutse gusaba abasenyeri katolika kutivanga mu vya politike mu nyigisho batanga muri kino gihe uburundi bwiteguriye amatora mukuru w'inama nkuru y'abepiskopi katolika ku ruhande rwiwe amenyesha ko hari ukuri abakozi b'imana badashobora kwirengagiza namba amashirahamwe yigenga yo ku ruhande rwayo asanga muri iryo jambo rya pascal nyabenda aramutse inama nshingamateka y'u Burundi ukugabisha katolika ko itohirahira ngo yerekane ukuri ukuri ku vyizoba yabonye mu gihe c'itora nk'uko vyagenze muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mugenzi wacu inairobi eloge wirikaneza aradufitiye ibindi kuri ino nkuru ku igenekerezo rya cumi na gatanu ku kwezi mu gihe abakristo b'abakatolika bahimbaza umunsi mukuru wa asompsiyo wiyirizwa mu ijuru rya bikira mariya ku kirimba citiriwe umuvyeyi w'umukiza kiri mugera mu ntara ya gitega hagati na hagati mu gihugu c'uburundi leta yari yaserukiwe n'umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda yavuze ko leta yishimira imigenderanire iri hagati yayo n'ishengero rya katolika yagarutse ku ruhara rwa katolika mu gufasha mu bisata vy'indero amagara y'abantu n'iterambere ry'abanyagihugu muri rusangi ariko yagiriye ko anabwira abungere baryo mu gihugu icy'ubutegetsi witeze ko na cyane cyane muri kino gihe himirije amatora igihugu murabona aho tugeze muri kino gihe twaratanguye bya bihe by'amatora twaheruka amatora muri bibiri na cumi na gatanu murazi nyine byagenze ubu tugiye mu matora ya bibiri na mirongo ibiri banyakubahwa abungere bacu dukunda kandi twubaha banyakubahwa abasaseridoti muri hano bakozi b'imana mwese twagira dusabe muri aya matora tugiyemo muri kino kiringo tugiyemo turabasabye kugira ngo mugerageze mu nyigisho muzoduha mu masengero atandukanye ntihazogire werekana aho ahengamiye mu bya politiki kuko werekanye aho uhengamiye mu bya politike biradutsitaza twebwe nk'abakristo tubazi nk'abantu bari hagati na hagati tubazi nk'abantu batwigisha ijambo ry'imana mugumaho nyine naho bigoye ariko turazi ko muri incabwenge turazi yuko mufise amajambo mukoresha mbabarira amatwi y'ingereranyo muze mukoreshayo mudufashe kugira ngo tugende neza mu matora ya bibiri na mirongo ibiri abakirisitu tekanye musenyeri joashe ntahondereye umukuru w'inama y'abepiskopi katolika mu burundi yamwishuye muri aya majambo ego cyane murakoze kutwibutsa ko dushinzwe kwegeranya abantu n'abantu ko atabo dukwiye kwegamira kandi ko dushinzwe kwama dukoresha ijambo amajambo adakomeretsa naho ari ubuhinga bugoye nagira ngo mugabo ndababwire n'ibiteka ko ijambo ry'imana kubera ko rivuga ukuri hari aho rigera rikababaza rikamera nka wa mugera w'ukumena igihute kandi ntidushobora gucisha iruhande iyo ijambo rimeze uko kugira noneho ntituba tubaye aba mbere abahanuzi baratweretse inzira kandi no kubizira barabisigaga ariko ijambo ry'imana tutarivuze uko riri nk'uko imana yonyine yabibwiye umuhanuzi yeremiya ni twebwe duheza tukahagwa amashyirahamwe yigenga nayo yarakurikiranye iryavuzwe n'umukuru w'inama nshingamateka janvier bigirimana umuhuzabikorwa muri tournora paje burundi ngibi ivyo aribonamwo icambere coco c'intangamarara biratangaje kumva abarongoye cndfdd canka bari mu nzego zikomoka kuri uwo mugambwe ari bo bafata iya mbere ngo mu kwiyamiriza ivyo kuvanga ivya politike n'ivyo gusenga kuko turazi yuko yaba leta y'u Burundi wabawe umugambwe CNDD-FDD kenshi ibijanye n'ivyo gutwara igihugu hamwe no gusenga barabivangavanga kukaba ari no guhonyanga ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ko ryaba iryo mu bihumbi bibiri na gatanu canke igihumbi bibiri na cumi n'umunani biravugwa neza yuko Uburundi ari igihugu atawucegamiye mu vyo gusenga Burundi est une république laïque nta mikindi naco twibaza yuko abatwara umugambi uno munsi atabyigwa bashobora guha ekereziya katolika mu bijyanye n'ibyo gukora dushobora kwibaza ko ibyo bari babivuga mu mvo zo kuzibira amashengero atandukanye dufatiye kuri ekereziya katolika kugira ngo mu matora agiye kuza ntibaze babandanye bavuga ku mabi akorerwa abarundi ku mabi akorerwa abatavuga rumwe n'umuganga uri ku butegetsi na rya tuzi yuko uno munsi amashyirahamwe yigenga amaradiyo yigenga yamaze gutotezwa kugagwa ku buryo uno munsi n'aya matora ariko aravugwa twibaza yuko umugambwe senti david ushobora kuba kuyategura ku buryo utazoronka abayarorera hari n'ibindi yiyumvira iruhande y'ibyo turavye ingene ekereziya katolika yagiye irifata haba mu burundi shange no mu bihugu bitandukanye nk'igihugu ca kongo turazi yuko kenshi igira uruhara rutari ruto mu bijanye n'ivyo gucungera amatora mu bijanye no kuvuga ukuri ku ingene ibintu biriko biragenda no munsi rero tukumva umengo ni ubutumwa bwo gutera ubwoba abantu bose baba bitegura kugira ico bazovuze ku bijanye n'ingene amatora azogenda mu burundi ahubwo tugasaba ko yaba ekereziya katolika shange nk'ayandi mashengero shanka abandi bose bashobora kugira ico bashoboye gukora bohamerere amagabo mu bihe by'amatora mu burundi ishengero katolika rimu yahora azerukirwa cane mu gikorwa co kuyacungera eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika Eloge Wirikaneza arakenuye mu gihugu cy'u Rwanda naho abanyekenya batatu baregwa n'ubushinjacaha ivyaha vy'ubwambuzi bushukana basubiye imbere y'urukiko basaba gufungurwa vy'agategekanyo basigura ko ambasade yabo yamaze kubishingira batoshobora gutoroka ndetse bagaragaje ibimenyetso bishasha vyerekana ko baje mu Rwanda mu kazi kazwi ko atari abatekamutwe ni inkuru mugenzi wacu Asumta Kabuyi Kigali mu Rwanda kiriko aradutunganiriza muraza kuyumva mu makuru yacu yo hanyuma nyuma tumira amate gato hamace tubandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara bamwe mu bamotari bo mu karere ka rubavu bugarijwe n'urusobe rw'ibibazo mu mikorere yabo mu byo binubira harimo gutegekwa kunywera esanse kuri sitasiyo imwe rudende ubirenze ko agacibwa amande y'umurengera ibindi murabyumva mu kiganiro kirekire mugenzi wacu claude ganza munyamagana yagiranye nabo uyo bagufatiye ku yindi sitasiyo amake yabo agucana ibihumbi bibiri by'amande urikumva ibihumbi bibiri ni oya katubigire amake navuze amake ariko urikumva ubishyize mu mezi akwishyuriye ya magana ane hafi inshuro iyi ni ingingo imwe muri nyinshi abakora umwuga wo gutwara abantu kuri za moto mu karere ka rubavu bagarukaho bavuga ko zibangamiye imikorere yabo ya buri munsi ni nayo duheraho tuganira mu buryo burambuye aba bamotari bategetswe kunyura esanse kuri sitasiyo ya engeni honyine kubera kuba benshi no kuhahurira n'ibindi binyabiziga usanga akenshi hari umurongo muremure iyo bamaze kunywa esanse baba bagomba kujya gusinyisha ifishi igaragaza itariki ingano na litiro banyoye igasinywaho n'umukozi wa sitasiyo engeni uramutse unywereye esanse ku yindi sitasiyo bikamenyekana ucibwa amande atari make reka noneho mbaho umwanya babyigarukireho bahereye ku mpamvu basabwe kunywera esanse kuri iyi sitasiyo yonyine mbere mu makoperative twishyuraga amafaranga magana ane buri kwezi noneho mu mezi atandatu tukaba twishyuye ibihumbi bibiri magana ane noneho baraza baratubwira ngo ayo bayadukuriyeho ngo hari sitasiyo izagira yadutangira ngo ahubwo twe tunywereye esanse batubuza amahirwe iyo twabonaga ibihumbi byibura cumi na bibiri cyangwa cumi na bitatu mu mezi atandatu twabonye rero ari imbogamizi ni n'igihombo kuko niyo sitasiyo yo batuyoboyeho kuva twayiyoboka nta n'uwirungura n'igiceri cy'ijana ngo ikigushyirire mu mufuka ariko aho twanyweraga esasi kuri sitasiyo ya eom twitaga kwa mujomba tumaze guhembwayo amafaranga ibihumbi cumi na bibiri ku muntu wanyweye nabi nabi abandi bo bagiye banarayarenza kandi urumva ayo mafaranga azaga mu mezi atandatu guturuka mu kwa mbere kugura mu kwa gatandatu bakaduhemba duhitaga tuyashora no muri za mitiweli bikadufasha mbese aziraga igihe mbese ariko iriya yo batujyanye bakatubeshya ngo badukureho ibihumbi bibiri ariko ntabwo ari kutubeshya urebye kuko kuko badukureho ibyo bibiri magana ane mu mezi atandatu ariko baduhombye ibihumbi cumi na bibiri byo twahembwaga mu mezi atandatu ubu mufite sitasiyo imwe mu nywesherezaho y'itegeko ni ukuvuga ngo ni sitasiyo imwe y'itegeko yiriya ya enjeni y'itegeko iyo uhageze utonda umurongo nk'abandi wagira umugenzi utamugira ukahamara igihe rwose kinajenanye iyo ufite umugenzi ibyo rwose aba yakumaze ariko ugukubita ingonjo ku kasike ngo mbe ni ibiki kuhagaze wajya kunywera ahandi nawe ukihangana ukamubwira ati ihangane hano hono bazaduha poromosiyo yahe ko ko ndayo usibye kubyandikisha gutyo gusa wata n'agapapuro ukongera ugatangira bundi bushya ubwo rero byatubereye imbogamizi nyakubahwa munyamakuru esansi igushiriye yose uri ku yindi sitasiyo ntabwo wahanyweshereza andi ibishoboka ni ukuvuga ni ugukebaguza ukajya kunywa bagufata noneho batuye n'akantu ku buryo utana kakana ko utahanywereye bakagukamera ubundi bakajya kugukanda mu maso kabisa ubwo rero ni imbogamizi dusigaye turagira ahubwo umutekano wo kunywa amayesaasi nga nijoro ni ku manywa esasi iyo igushiriye uri ahantu habi kandi urabona ibi byuma by'abazungu hari igihe kikubeshya ko gifite esasi wakagiserera wagarari ukabona kirakamije kandi urushinge ruri kwereka ko irimo wacomora itiyo ya esasi ugasanga moto yarumye kera wakitabaza sitasiyo ikwegereye basi ukabizira ugasanga niba ari ugiye gukorera magana atatu bo ukagucanga bibiri cyangwa igihumbi bakubabariye ukumva ni igihombo rero tuba dufite n'indi mishinga ku ruhande buriya baba bari kugira baba bari kudukwicira akazi si ikibazo tugira hariya kuri enjeni tuhagera tugatonda umurongo hari amatagisi hari imodoka na keya baduha hariya kuri sitasiyo ntabwo mwabyemeranyijeho nk'abanyamuryango mwese mu mubiri twabyemeranyije ariko sitasiyo yabo ni ntoya n'abapomperi ni bakeya na serivisi baduha kandi uba uranywa uka- uka- ukagira serivisi zo kugira ute zo kwandikisha urangije kunywa esanse ukajya kwandikisha tugatonda umurongo tukahasigara ubundi kugira ngo tujye hariya kuri enjeni twarebye ahanini harimo na avantaje hari amafaranga twishyuraga magana ane ya buri kwezi amafaranga magana ane niyo y'abamotari yaragiye yumvikana na enjeni yemera ko enjeni izajya itwishyurira miliyoni icyenda na magana atandatu ku mwaka ariko ayo mafaranga akayishyura ari uko natwe twashe kugira ute kunywera ku- kuri enjeni serivisi wenda bavuga ni uko wenda bitewe n'ubwinshi bw'abamotari ni icyo kibazo gusa ariko nsanga harimo avantaje hariya ku bamotari iriya sitasiyo yo batuyoboyeho ko mugenzi wanjye yaravuze iyo poromosiyo irimo yo kutwishyurira koko barayitwijeje twumva ari byo ndetse twagiyeho ku bwinshi ariko ariko ikibazo twagize ni kimwe bareke mvuge buriya icya mbere iriya magana ane imbogamizi turi gusangamo birutwa nuko babireka tukajya turakomeza kuyatanga ariko tukagira umutekano kuko uyo bagufatiye ku yindi sitasiyo amakaye bagucana ibihumbi bibiri by'amande uri kumva ibihumbi bibiri ni oya katubigire amake navuze amake ariko uri kumva ubishyize mu mezi akwishyuriye ya magana ane hafi inshuro icumi bityo rero ngiye ngaba ndi kubona aho kugira ngo dutangirwe magana ane ariko duhanwe birenze nuko watanga ibihumbi bine ahubwo babisubiza uko byari bimeze ahubwo tukajya turakomeza kunywera aho dushaka ya magana ane tunayishyurira igihe kuko inyungu zayo twarazisobanuriwe turazizi ikibazo dufite ni ziriya mbogamizi umugenzi byamugizeho ingaruka umugenzi ura- esansi iragushiriraho ujye kuri enjeni kandi yaragiye hehe kuri buhuru ubwo noneho ikibazo baratubwiye ngo ngo esansi nigushiriraho ngo ujye uranywera aho ugeze ariko iyo wibeshye ukanywera aho ugeze bahita bagufotora ubundi ukazabikizwa ari uko utanze amafaranga ukanandika urupapuro ko utazongera kunywera ahandi na rimwe uretse iki kibazo usanga n'abagenzi binubira kubera gutinda kuri sitasiyo no kujya gusinyisha mu biro byaho umugenzi agitegereje aba bamotari bavuga ko hari n'ikibazo cy'abashinzwe imyitwarire cyangwa ikinyabupfura bakora nk'abasekirite cyangwa abashinzwe umutekano bavuga ko babahutaza kandi uwo bafatiye mu ikosa runaka bakamuca amande adatangirwa inyemezabwishyu dufite ibibazo by'abasekirite bacu batagira inifomu arihisha hariya mu mutaka akaza kugwaho ngo mpibyangombwa ukaba wamu- wanamukubita uzi- uzi ngo ni ibande ibyo nabyo bikaba bitubangamiye kuko mu mabwiriza y'akazi umuntu niba wamushyize hariya agomba kugira ikimuranga mbere yo ku- kugusaba ibyangombwa akakwereka icyangombwa cye nk'ubu biragaragara ko uri umunyamakuru wambaye ikarita aho ngaho ariko umuntu araze akugweho gutya agutwarire kasike harangiza akubwire ngo nkurikire ibyo nabyo tukaba tubona bibangana tukaba twifuza ko babaha amabwiriza niba ari umusekirite akaba ahagaze hariya nawe waba utubahirije ibyo usabwa ukaba uzi ko ugomba guhana icyo mugenzi wawe yaravuze cy'abasekirite nawe ukizeho Oh, icy'abasekirite cyo nkiziho ubundi mbere na mbere hari hariho urwego bita rw'abasekirite ariko baza kuruhindura mu rwego rwa disipurine ariko twebwe tubona nta kigeze gihindukaho nta kintu kigeze gihindukaho ahubwo tubona abari bariho mbere n'abariho ubu ngubu tubona na- nta kintu kigeze gihindukaho na gitoya kuko mu mutekano wacu tubona urahungabana cyane urahungabana cyane biteye ubwoba ubuhe buryo wenda nk'urugero rwa mbere nshobora kuba natanga bashobora gusanga wenda ibyangombwa wenda byawe bituzuye n'icyangombwa cyawe kituzuye bakagufata bakakujyana wenda nko kuri biro ya koperative cyangwa kuri niyo bikaba ngombwa ko usohokamo hari ikintu utanze byanga bikunda uko byagenda uko biri kose kuko iyo wabwiye barakubwira ngo nta muntu ushobora kujya mu kiziba ngo asohokemo adatose ibyo babaca wese ngira ngo biba biri nko mu byo mwumvikanye mu mabwiriza ngengamikorere hagati yanyu ku buryo mu nama rusange mwabyemeje mwese hari uburyo butandukanye birumvikana ushobora kuba uri mu ikosa ariko kubera ko iyo umuntu agufatiye mu ikosa burya iyo umuntu uhannye umuntu wenda ukamuca n'amande hari akantu kagaragara ko wenda wamuciye amande ibyo ntabwo bijya bibaho mu makoperative iyo baguciye amande ni ukuvuga ngo amande ajya mu mufuka wa koperative cyangwa se akajya wenda ku muyobozi runaka ku giti cye akajya mu mufuka kuko niba uzi kuragera kuri koperative bakaguca bibiri hari igihe ushobora kuvuga uti ngiye kugira ngo nikure muri muri uyu mugozi reka wenda hari muri igihumbi cyangwa magana atanu ndeke nigendere ni uko ibintu biba bimeze ku kigereranye nicyo mugenzi wanjye yaravuze cyerekeranye n'uko tubanye n'abasekirite rwose ndaho byavuye ndaho byagiye ndaha naho bigeze kugeza ubu usigaye uratwara umugenzi tuvuge niba ugiye ngo kuri petite bariyeri wahagarara muri parikingi ukabona araje ngo twereke ibyangombwa avuga ati mushaka ibihese agatangira ngo zana iniyo ngo zana kevesesi ngo zana perime ngo zana amatike ngo ashaje ubwo byo byose wabimwereka ngo nose ngo ukubereke ngo wahagaze nabi ukavuga ati nose hano si muri parikingi ngo ya ngo va kuri moto ngo wahagaze nabi ngo wahagaze nabi ubwo waba ufite igihumbi wakimuhereza ku maci ikaba irarangiye yaba ari ndacyo ubwo ni kuri biro mwagera kuri biro rero ko twereke n'akantu kunywera ga esanse afata akantu kunywera ga esanse si ko mwatubwiye ngo tugomba kujya turanywera kuri enjeni tukaba tunyweraga yo ngo abamberuka kunywa ejo nako ko ari ngaka ngo ya ngo ubu ngo wakagombye kunywera litiro ebyiri ukavuga ati "Ko mwakagira imana mwe koko saa tatu saa yine nabanyweye litiro ebyiri ni ni ikamyo yo ndwaye hari na moto zinize wenda inywa litiro ebyiri ku munsi ariko ngo kubera ko utanyweye litiro enye eshanu cyangwa eshatu gutyo ngo ubwo ni icyaha ubwo rero tukabona harimo akarengane gakabije kuri ibi bibazo kandi hariyongeraho icyo guturwaho ibyemezo n'imyanzuro batazi igihe yafatiwe kandi bakaba bategetswe kubyubahiriza nta mananiza nk'aba twaganiriye basanze bakoraniye hanze ya stade umuganda ngo baje mu nama batigeze bamenyeshwa ibyayo twabyutse tuje mu kazi tugeze kuri parikingi baratubwira ngo tujye mu nama ibyo rero tukabona nkatwe bitubangamiye mu kazi kacu kuko umuntu ukora akazi agira gahunda y'akazi niba ari inama tukamenya ko wabaye umunsi ari inama tukamenya n'uburyo turi bubwire ba bosi ko tuba dukeneye gutanga veriso mumaze akanya kangana iki hano mwebwe mamaze nk'isaha ariko uyu munsi bosi ari kubara verisoma kandi sindi mu kazi ubundi bababwiye inama iyo ariyo ntabyo batubwiye namwe ntabwo mwari muzi iyi nama mwatumiwemo ntabwo twari tuyizi habe na gatoya kabisa buriya nabaye ngigera hariya hepfo ku bitaro mbona umuntu araje ahita afunga akuramo kontake ngo namutakambiye ndavuga ati nyabuneka aka kanya niho nabimenya mbabarire noneho nahita njyayo nta yindi nzira ndanyuramo ndaturiza kuri sitade cyakora ku bwa nyagasani mbona arandekuye ubwo nanjye nahise nza ndi kwirukanga niyo mbona umugenzi sinari kumutwara ubwo ndavuga ati rero inyongoro yanze amahane irizinga reka nze ariko mu by'ukuri yandunguye ijana ku ijana umaze umwanya ungana iki hano banza ngiye kuharangiza isaha n'iminota ntabwo tuzi iyo nama iyo ariyo nari imanutse ntwaye umugenzi ngeze mu muhanda numva ngo hari inama nanjye nje hano gutya ntiwambwira ngo inama ihari ni iyihe ntabwo nzi ibyo ari byo ni uko biba bimeze ariko utayijemo ntabwo bamuhana utayijemo baramuhana kandi atanabizi ariko iyo ugeze nko mu muhanda ukumva ngo hari inama wumva ko baba bakubangamiye rwose mwazatuvuganira murakoze ndimo nibaza ku buyobozi bw'abamotari impamvu batajya bateguza abamotari ngo bagire karindari y'abamotari ahubwo twaba turi nko mu muhanda ukumva ngo hari inama yewe n'ubuyobozi bwa leta iyo hari igikorwa kiri bube bohereza umuntu wo guhamagara akazana mikorofone agahamagara akamenyesha abaturage yuko hari igikorwa kiri bube ariko twebwe mu buyobozi bw'abamotari ntabwo bajya baduteguza ngo tuzamenye bajye batumenyesha hakiri kare kugira ngo noneho tujye tuza bye kudutungura mbese bigaragara nk'aho ari nko kutubonerana kandi natwe turi abakozi nk'abandi bari kujya badutungura uko batubonye ubuyobozi bw'impuzamashyirahamwe y'abamotari mu karere ka rubavu buhakana ibi bibazo umuyobozi wayo bwana safari philippe avuga ko byakozwe mu bwumvikane bw'abanyamuryango bose kugira ngo biborohere kwishyura ideni bari bafitiye banki mu kubishyiraho twari dufite ideni rya miliyoni makumyabiri n'umunani muri banki yaguzwe inzu hanyuma tuza gushaka abaterankunga nyine kugira ngo turebe ko uwo mutwaro abamotari bari bikoreye bawutura niko guhura n'iriya sitasiyo itwemerera yuko amafaranga twishyuraga banki ya buri kwezi agera ku bihumbi magana inani izajya yishyura ariko kondisiyo ni uko abamotari bose bakorera mu mujyi ntabwo ari mu karere kose bakorera birirwa mu mujyi bagomba kunywera hariya esanse iyo umumotari anyoye esanse esanse rero ni ukuvuga ngo bonasi y'amafaranga mirongo itanu we aba afiteho mirongo ine noneho rya cumi niryo dukusanya kuri buri mumotari wese ubwo ni icumi kuri litiro hanyuma akazabyara bya ibihumbi magana inani bizishyura rya deni ku kwezi So, hariya rero uburyo bakora ni ukuvuga ngo iyo wujuje litiro magana atanu niyo wazuzuza mu minsi ibiri mu kwezi mu mezi angahe amafaranga yawe aragenda bakayaguhereza ya mirongo ine mirongo ine isigaye Eh, urabona tujya kubishyiraho twatanze isoko dutanga amatangazo kuri radiyo dutanga amatangazo yanditse dukangurira amasitasiyo kwitabira icyo kintu Eh, bamwe babanza no kubifata nk'ibintu bidafite imbaraga ariko twebwe twe tuzi uburemere bwabyo tuzi n'ibyo bigiye gukemura tukimara gusinyana amasezerano rero n'iriya sitasiyo andi masitasiyo navuga ngo yarakangutse batangira kureshya abamotari noneho bazamura na ya bonasi nabo igera ku mafaranga mirongo itanu ku buryo umumotari kumubwira ngo sitasiyo wenda tuvuga iri- iri iruhande rwa petiti bariyeri indi iri mu mujyi Uh, we ntabwo akenshi atekereza kujya kunywera kuri iriya yo mu mujyi inyungu bimufitiye ahita yumva yakora ibiri hafi ye mu nyungu ze bwite ziri aho hafi ariko twakomeje kwigisha nicyo kintu twashyize imbere kwigisha twarabasobanuriye dukora amanama menshi turi kumwe n'ubuyobozi bwacu bw'urwego rw'igihugu ubuyobozi bwite bwa leta bamwe barabyumva benshi kuko dufite abantu igihumbi na magana inani barenga banywera kuri iriya sitasiyo buri munsi ariko nanone hari abandi babyanze ni bake cyane ni bake cyane babyanze ukabona atabishaka ahubwo agahitamo kuvuga ati ntabwo nzajyayo uwo nguwo rero iyo afashwe iyo afashwe hari amategeko amuhana hari amande yashyizweho kandi ashyirwaho nanone nabo kuko tugira abantu bitwa abaderege babo mu mabiro tugira nibo bantu ba nyuma bafata icyemezo Eh, amande rero agiyeho kuri bo iyo uwo nguwo afashwe bigaragara yuko koko ko yigometse ku- kuri uwo mushinga reka mbyite gutyo arabihanirwa bwana safari ariko ntahakana ko haba hari bamwe mu bashinzwe imyitwarire baka abamotari amafaranga adatangiwe inyemezabwishyu mu gihe hari ikosa babasanzemo avuga ko uwo bigaragayeho ahanishwa kwirukanwa twe tukijya ku buyobozi bw'abamotari ibintu byose byarakavuyo bari bafite amadeni menshi ibintu byose byarapfuye biri aho ngaho ariko ikintu twakoze ni ukuvugurura inzego no kuziha inshingano kugira ngo zibashe gukora imirimo yabo dufatanyije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative rca ubu tuvugana rero urwo rwego rwaravuguruwe n'ibyo mbere byabagaho ariko urwo rwego rwaravuguruwe ku buryo hari abo twaserekitinze kandi tubafashijwemo n'abamotari nyirizina mu manama bakora rusange bakatuvuga ati uyu nguyu ni inyangamugayo y'inyangamugayo ubu lisite zabo zoherejwe ku rwego rw'igihugu ariko nanone niba harimo n'ababa bakibikora nabyo birashoboka iyo tumufashe turamuhana turamwirukana ubuyobozi bw'impuzamashyirahamwe y'abamotari mu karere ka rubavu buvuga ko mu ideni bari bafitiye banki bamaze kwishyura miliyoni zisaga cumi n'eshatu z'amafaranga y'u rwanda naho izigera kuri cumi n'ebyiri zari zaranyerejwe ziragaruzwa iyi mpuzamashyirahamwe y'abamotari bo mu karere ka rubavu ifite abanyamuryango basaga igihumbi magana inani kandi buri wese kuri litiro imwe ya esanse anyoye haba hariho amafaranga icumi agenewe kwishyura ideni bafitiye banki n'ubwo ubuyobozi butagaragaza igihe aya masezerano azamara abagize uruhare muri iki kiganiro n'abadukurikiye mwese turabashimiye nitwa claude ganza munyamagana mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika
inuma y'urukundo n'amahoro mu bantu inuma yo gusaba imbabazi no kuzitanga inuma y'ubushake bwo kwiyunga iyo numa niyo nziza niyo dukeneye inuma y'umutuzo n'ubutabera inuma y'ubuhanga n'ubushishozi inuma y'umurava mu murimo dutunze akaririmbo ni inuma k'umuririmbyi wo mu gihugu cy'u rwanda kizito mihigo niyo ngaha rero inshuti bakunze ngomba ndabikibanurire yakoze makbiri ya bero yegeranije amajwi hamwe na ingenier radius twari kumwe mu hinga bw'ibyuma nanje diane nahazu nabategura inongera ndabashikiriza iwanyu mu ntara y'uno munsi tuzongere ejo nk'aho twahereye ndabasigiye kano karirimbo inuma ka kizito mihigo